iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga kuri diyarize uburyo bwo kuyungurura amaraso igihe impyiko z'umuntu zitakibashije gukora ako kazi mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi kutugeraho mukoresheje uh, imeri yacu ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu site yacu ya interinete wawawa akadomo radiyo yacu vewa akadomo com hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu ni ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika muri isanga kuri radiyo yanyu nk'uko bimenyereye buri wa gatatu ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima ku magara y'abantu uyu munsi turavuga kuri diyarize ni uburyo bukoreshwa mu kuyungurura amaraso y'umuntu iyo afite impyiko zitakibasha gukora uko bikwiye imibare yatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms igaragaza ko icumi ku ijana by'abatuye isi bafite uburwayi buhoraho bw'impyiko kandi ko miliyoni nyinshi muri abo bapfa buri mwaka kubera ko batabasha kubona amafaranga yo kwivuza hakurikijwe ubushakashatsi bwakozwe na global burden of disease uburwayi bw'impyiko zapfuye ibyo bita chronique mu gifaransa bwazaga ku murongo wa makumyabiri na karindwi ku rutonde rw'indwara zahitanye abantu ku isi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda mu bihumbi bibiri na cumi ubwo burwayi bwaje imbere bujya ku murongo wa cumi n'umunani abantu barenga miliyoni ebyiri ku isi ubu bakorerwa diyarize ni ukuvuga ko bayungururirwa amaraso cyangwa se bagaterwamo indi mpyiko kugira ngo babashe kubaho cyakora uyu mubare ushobora kuba ugaragaza icumi ku ijana gusa by'abantu bakeneye kuvurwa kugira ngo babeho muri miliyoni ebyiri bavurwa impyiko zidakora neza abenshi bavurirwa mu bihugu bitanu gusa ibyo ni leta zunze ubumwe za amerika ubuyapani ubudage brezil n'ubutaliyani ibyo bihugu bibarwamo cumi na kabiri ku ijana gusa by'abatuye isi makumyabiri ku ijana gusa by'abarwaye impyiko bavurirwa mu bihugu bigera ku ijana bikiri mu nzira y'amajyambere bifite hejuru ya mirongo itanu ku ijana by'abatuye isi uyu munsi mu kiganiro muri isanga turaganira kuri ubwo buryo bwo gufasha abarwayi b'impyiko bwitwa diyarize nk'uko nari maze kubivuga cyangwa se dialysis mu cyongereza mu kinyarwanda ni ukuyungurura amaraso y'umuntu hakoreshejwe akamashini igihe nyine impyiko ze zananiwe turaza rero kubaha umwanya musobanuze kuri ubwo buryo bwo kuyungurura amaraso muduhe telefone zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara iyacu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe umutumirwa wacu muri iki kiganiro ni dr william kanyankore ni umuyobozi w'ibitaro bya rubavu mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ibitaro bya rubavu ni bimwe mu bikorerwamo diyarize dr kanyankore mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze eugenie mwiriwe mwiriwe neza mbashimiye rero uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cy'impyiko zifite ibibazo n'uburyo umuntu afashwa gukomeza ubuzima hakoreshejwe ubuhanga nk'ubu nari mbivuzeho gatoya ariko mu gutangira nagira ngo mbasabe nk'impuguke mudusobanurire musobanurire abatwumva kuyungurura amaraso aribyo bita mu gifaransa diyarize bisobanura iki diyarize ikorwa gihe cye
yego murakoze Eh, ndabanza mbabwira akamaro k'impyiko kugira ngo umuntu amenye impyiko icyo ari cyo Mhm.
impyiko ni bimwe mu bice by'umubiri eh, by'umuntu eh, bifasha umubiri gukora inshingano zitandukanye ariko inshingano ya mbere y'impyiko ni ukuyungurura amaraso Eh, buretse kuyungurura amaraso impyiko inafasha ah, kuregiriza cyangwa gutanga umuvuduko w'amaraso mu mubiri kugira ngo habeho puresha Mhm.
y'amaraso cyangwa se umuvuduko ubereye umubiri aho ushobore kugenda mu mitsi y'umubiri neza n'indi nshingano y- y'impyiko Mhm.
impyiko nanone if- ifasha kongera cyangwa kugabanya amazi mu mubiri
Mhm.
impyiko nanone ifasha mu gukora cyangwa se mu gufasha umubiri gukora ah, ama- amaraso ibyo bita red blood cells impyiko rero iyo zirwaye izo nshingano zose ntabwo ziba zishobotse ariko cyane cyane igaragara mbere niyo kunanirwa kuyungurura amaraso iyo rero amaraso yananiwe kuyungururwa bivuga ngo ibiryo byose twariye ibyo tuba twanyweye iby'uburiri uba wakoze bigomba gusohokamo bifite umwanda cyangwa ibyo bita waste product ntabwo ziba zigishoboye gusohoka icyo gihe haba hari impamvu yabiteye hari uburwayi bw'impyiko hari ibindi bintu bishobora gutera impyiko kuba zidashobora kuyungurura noneho wa mwanda ukuzura mu maraso ugatangira kugira ingaruka ku muntu ingaruka rero zigaru- zigaragara ku muntu iyo eh, impyiko zananiwe gukora harimo ah, u- ku- kugira ku- kunanirwa kw'impyiko nyine kuyungurura Mhm.
bikaviramo umuntu kugira imbaraga nke cyane kugira umwuka muke kunanirwa guhumeka gutangira gutakaza ubwenge kubyimbagatana umubiri ndetse no gusa nk'umuntu ushaka kujya muri koma cyangwa gutakaza ubwenge Mhm.
rero iyo impyiko za- zarwaye nazo zishobora guterwa n'ibintu bibabwire yenda uko dukomeza kuganira Mhm.
ariko iyo umuntu yarwaye impyiko ibyo bintu byi- byitwa wesite porodagiti cyangwa imyanda iva mu byo twariye ikananirwa kuyungururwa n'impyiko bikaviramo ibimenyetso ibyo mbabwiye ku murwayi biba bisaba ko umuntu ayungururwa mu buryo bwo gukoresha imashini aribyo byita dialysis Mhm.
iyo mashini rero icyo ikora ifata amaraso icomeka ku mitsi y'umuntu ikayanyuza mu mashini igakuramo ya myanda ikayamusubizamwo imyanda itakirimo amaraso ari mashyashya ariko ari amaraso ye nta kindi kintu bongeyemo Mhm.
uretse kuyayungurura gusa hakoreshejwe iyo mashini Ndi- ibyo rero nibyo natwe tugiye dukora hano muri rubavu twarayifunguye eh, dufatanyije na n'umuterankunga cyangwa patena wacu Mhm.
witwa African Health Care Network bazana izo mashini ubu turakorera mu bitaro tuyungura abantu bose ndetse n'aho aba hakurya muri Congo bajyaga gushaka ubwo buyunguruzi bw'amaraso eh, mu bigo byisumbuyeho cyangwa mu bitaro bikuru bya CHK na Faisal ubu bose tusigaye twarabegereje ubwo buvuzi bikorerwa hano mu bitaro bya Gisenyi Mhm. none se uretse aho ngaho i rubavu ahandi haba hakorerwa ubwo buvuzi ni hagana hehe mu rwanda
Eh, mu Rwanda ni mu bitaro bikuru by'umwami Faisal hakaba ibitaro eh, by- bya kaminuza bya CHK i Kigali hakaba n'ibitaro bya kaminuza eh, by'i Butare hakaba natwe hano muri Rubavu Mhm.
nkuyemo abigenga nabo barahari ariko ntabwo ari benshi muri kigali hari pirive imwe nayo ibikora ariko natwe turi nk'aba kane cyangwa aba gatanu mu gihugu bayungurura impyiko Mhm. ubwo se mm, turebye nk'abantu babagana haza nk'abantu bangana iki aho ngaho eh, dufashe nk'i rubavu
muri rubavu twatangiye mu kwezi kwa cyenda tubonye izi mashini ndetse n'abatekinisiye eh, muri iyi patanashipu nababwiye cyangwa ubufatanye hagati y'ibitaro bya rubavu minisiteri y'ubuzima na africa health care network ubu twatangiye dufite abarwayi bagera kuri cumi n'umwe eh, batandatu b'abanyarwanda na bane b'abanyekongo Mhm. ye umuntu se yabwirwa n'iki ko afite ikibazo cy'impyiko kugira ngo ajye ku- ku- agane abaganga ba- babe bamufasha murebere niba ibi- ibye bikora neza
ibimenyetso simusiga iyo umuntu atangiye kurwara impyiko hari ibimenyetso rwose bimugaragaraho nawe atangira kumva icya mbere nk'uko nababwiye hari umu- umu- umu- umurwayi kumva afite umunaniro udasanzwe acika intege cyane hanyuma agatangira kubura umwuka agatangira no kugira eh, gutakaza ubwenge noneho no kubyimbagatana umubiri ibyo ni byo bimenyetso bishobora kugaragaza ko impyiko zawe cyangwa z'umuntu runaka zitagishoboye gukora Mhm. umuntu se akorerwa nk'ibyo bya diyarize ako kamashini mucomeka ku muntu kugira ngo kayungurure amaraso umuntu abikorerwa nk'igihe kingana iki kugira ngo u- impyiko ze zibe zasubiye kongera gukora nk'uko bisanzwe
igihe umuntu akora impyiko cyangwa yogesha impyiko akaziyungurura bakamufasha kuyungurura umwanda uri mu maraso biterwa n'icyaba cyabiteye ariko icya mbere tubona gishobora ku- kuba cyabiteye ni indwara indwara zisanzwe harimo umuvuduko w'amaraso diyabete n'ibindi ariko harimo na- n'imiti ishobora kubitera impyiko zigapfa ariko biterwa n'igihe none yabimenyeye n'igihe yatugereyeho hari ababa bafite bakibimenya vuba bagahita baza bibonyeho ibyo bimenyetso impyiko ziba ziri muri etape cyangwa mu rwego rwo kuba zitarapfa burundu tukamwogereza ashobora koza kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru impyiko zikongera zigafunguka zikaba zakora ibyo bita acute renal failure cyangwa ah, guhagarika kw'impyiko byihuse hakaba n'abandi batugeraho ari koronike cyangwa ari ibintu bira- bimaze igihe zarahagaze icyo gihe afite bya bimenyetso byose harimo no kubyimba eh, no gu- no gutakaza ubwenge ndetse ashobora kuba ari no muri koma yarabyimba agatanya umubiri wose cyane cyane mu maso no no mu nda mbese n'umubiri wose bene abo ngabo bagiye muri mu rwego ruri koronike cyangwa urwego rutsinze icyo gihe abo ngabo turabogereza kugeza igihe bazabona impyiko cyangwa umuntu ubaha impyiko wabafasha kubaha impyiko zisimbura iyarwaye ariko nk'abantu bisuzumishije kare bakatugeraho kare dushobora koza za mpyiko zigafunguka ariko cyane cyane dukuyeho ikiba cyaziteye tukagikosora nk'uburwayi nabwiye diyabete umuvuduko udasanzwe n'umuti umuntu yaba yakoresheje wenda wabitera tukabihagarika harimo za antibayotike n'ubundi burwayi n'ibindi bita sepsis cyangwa se infection zikabye cyangwa se inflammation Mhm.
icyo gihe iyo twabikoze gutyo umuntu akatugeraho hakiri kare dushobora ku- kumudayariza gatatu mu cyumweru kumuyungurura amaraso gatatu mu cyumweru akaba ya- yakira zikongera zikikoresha Mhm.
iyo zanze rero ubwo abagiye mu rwego rwa koronike dukomeza kumwoza ku gihe azabonera umuntu wamuha impyiko wundi mushyashya Mhm. none se nk'amwe Mm.
tuvuge nk'abaganga abaganga Yes.
nk'ingorane mugira ikibazo gikomeye muhura nacyo mu byerekeranye no kuvura abarwayi b'impyiko ni izihe
Eh, ingorane duhura nazo cyane cyane cya mbere ni uko tubona abarwayi baza muri mu gihe impyiko zamaze kwangirika bikabije bigasaba ko tuboza inshuro eshatu mu cyumweru Eh, twe nk'abaganga icya mbere duhura nacyo ni abaganga bakeya cyane cyane b'inzobere mu mu rwego rwo koza impyiko duhura nabo ugasanga mu rwanda ntabwo ari benshi ariko barahari Eh, ugasanga abo bakeya eh, n'akazi baba babonye abarwayi barayimutse biyongereye byatugora kugira ngo tubone abantu bashobora gukora aka kazi mu rwego ruje ariko u rwanda muri politiki yarwo rufite gahunda ndende hari benshi bari mu mahugurwa abandi bari hanze bagiye kwiga Mhm.
Eh, ariko dufite ikibazo cy'abakozi bakeya ba- bazobereye mu bintu by'impyiko mu rwanda Mm. Ye, iki kiganiro rero ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya amerika umwanya wo kugira ngo basobanuze nagira ngo mpe uwa mbere ijambo as- abaze cyangwa se niba hari n'igitekerezo ashaka gutanga aromere nguhereho uranyumva
eh ndakumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
eh ndi mu ntara ya kayanza gusa niho nari nshikura karadiyo sinumvise intuzanyasije muri ko no mu
Eh, ubwo ndumva uz- uza gukurikira neza kugira ngo u- ukomeze wumve ni nyine ibyo turimo tuvuga turavuga ibijyanye na diyarize cyangwa se dialysis mu cyongereza ni uburyo bwo kuyungurura amaraso y'umuntu iyo impyiko zisanzwe zikora uwo murimo zitakibashije gukora ubwo ukomeze ukurikire ikiganiro hanyuma ubwo uraza gusobanukirwa kurushaho
eh sawa okay.
Eh, urakoze ye mbagarukeho muganga ah, william ah, nagira ngo noneho mutubwire nk'ubwo kuvura abarwayi nk'abo bifata eh, nk'ama- bitwara nk'amafaranga angana iki iyi telefoni ya muganga iracitse ye tu- mu- mukomeze mukurikire radiyo ijwi ry'amerika hivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga Eh, aho tuganira na muganga william kanyankore ni umuyobozi w'ibitaro bya rubavu mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda turaganira ku byerekeranye ni- n'impyiko impyiko iyo zitabashije gukora neza ukuntu zunganirwa abaganga bazunganira bakayungurura amaraso y'umuntu kugira ngo abashe kongera gukora neza Eh, nagira ngo muganga twari tumubuze kuri telefone telefone yari icitse ariko ubu ngubu arabonetse Eh, dr william nagira ngo mbabaze nk'ubwo buryo bwo kuyungurura amaraso butwara nk'amafaranga angana iki Um, abantu bose bashobora ku- ku- kubukoresha bakurikije ubushobozi bafite
Eh, abantu bose nk'uko bari bimbaje nacyo nagiye kukikubwiraho cy'abarwayi ubushobozi bukeya bafite ariko muri politiki y'u rwanda nk'uko mubizi eh, hariho ko abaturage bisungana mu kwivuza bakoresheje mituweli n'izindi asiranse marabi cyangwa asiranse z'uburwayi ziri mu gihugu Eh, ubu muri politiki dufite ni uko ah, nubwo tutarajya neza mu buryo bwa mituweli kuba yanakoreshwa ariyo mirongo icyenda ku ijana y'abaturage bafite bagomba nabo kugira birimwo tura- turimo kubisaba ko byakwemera ko n'umuturage ufite mituweli yaza kwiyungururiza impyiko ariko ubu ngubu dufite asiranse zindi zitandukanye rama ah, mmi dufite korari dufite britam na uap izo za asiranse zose ubu ziremerwa ku bantu bazifite baraza bagakoresha impyiko ariko ubu ngubu eh, buri sesiyo imwe ah, turayikorera amadolari ijana cyangwa ibihumbi mirongo inani na bibiri na magana atanu y'amanyarwanda bivuze ngo eh, yibura ku banyarwanda bashobora ayo mafaranga aracyari hejuru cyane ntabwo ari benshi ariko ubu ngubu aho dukorera ni ayo ngayo bashobora kwishyura igihe badafite ubwisungane mu kwivuza Mhm. ese nk'abantu babonekaho ikibazo cy'impyiko ni nk'abantu bari mu kihe kigero tuvuge urebye nk'imyaka y'amavuko abantu i- i- impyiko ni ikibazo cy'umwihariko ku bantu bakuru cyangwa se n'abakiri batoya bashobora kuzirwara bakagira ibibazo nk'ibyo byo mwatubwiye
n'abakiri batoya bashobora kurwara impyiko kuko mu- mu bintu bitera impyiko eh, nta- na- ntabwo byaba ku bantu bamwe gusa ngo bisige abandi bishobora kuba ku muntu uwo ari we wese ndetse n'abana bishobora kuhaba eh, bitewe n'uko eh, umuntu ikibazo yagize icyo ari cyo ariko cyane cyane abo dukunze kubona ubu ngubu hano mu rwanda ni abafite ah, imyaka iri hagati y'imyaka mirongo itatu n'itanu n'imyaka mirongo itandatu abo nibo dukwiye kubona ndetse n'abarengejeho mirongo itandatu gatoya bageze mu myaka mirongo irindwi n'iyindi ariko cyane cyane nk'uko nabasobanuriye mbere ikintu gishobora gutera impyiko ko zatera umuntu ikibazo ni ibintu bitandukanye harimo no kutanywa amazi harimo no gufata iyo miti ishobora gutera impyiko guhagarara harimo no kuba umuntu yarwaye indwara ayo bita stone cyangwa amabuye mu mpyiko nayo ashobora kubloka ndetse ku bantu bakuze cyane abagabo harimo na prostate ishobora kubloka inkari zikaba zasubira inyuma zigatera ikibazo ku mpyiko nazo zikarwara cyangwa zikibloka ntishobore kuyungurura hari impamvu nyinshi ariko cyane cyane mu bintu tuzi bishobora gutera impyiko harimo ibyo bita hypovolemia ushobora gukomereka ukava wava cyane amaraso akaba make impyiko zishobora gupfa kubera ko zabuze amaraso Ha- harimo eh, kubura amazi cyangwa kurwara nk'indwara zituma amazi menshi atakara mu mubiri harimo n'umuriro ushobora ku- ku- ku- kugira ibyo bita dehydration cyangwa se ukabura amazi mu mubiri bitewe n'uko warwaye impiswi amazi menshi akagu- ukayatakaza izi impyiko zikaba zapfa ushobora kuba utanywa amazi nk'uko nabivuze ushobora kunywa imiti imiti yitwa diuretics yandi ituma amazi menshi asohoka mu mubiri ashobora kugutera hashobora no kubaho amaraso kubera ko atagenda kubera mu mu mpyiko harimo ikintu cya obstruction cyangwa ikintu cyatumye impyiko zibloka kubera ko amaraso atari gutambuka Ah, harimo na sepsis sepsis ni infection ushobora kurwara indwara amaraso akagira akajyamwo umwanda cyangwa mikorobe iyo mikorobe ikagera no mu mpyiko igahita yica impyiko Eh, ushobora kunywa umuti Eh, harimo imiti eh, igira- yitwa anti-inflammatoire cyangwa imiti ah, eh, igabanya ubu- ubu- ubu- uburibwe cyangwa ububyimbe ku ku mubiri iyo nayo ishobora gutera harimo za buprofeni tu- dukunda ku abantu bakunda kunywa za devite za metrine za gentamicine kuri antibiotike sa cyangwa za tobramicine ni imiti ishobora gutuma impyiko zipfa nubwo tutakiyikoresha cyane hari n'indi miti yitwa za lithium nayo ikunda kwica impyiko cyane harimo n'imiti irimo za iodine ikunda gukoreshwa mu- mu- mu- mu- nko kurwanya umwingo nayo ishobora gutera indwa eh, eh, ishobora gutera impyiko gupfa harimo n'indi miti ah, ikomeye cyane i- ituma habaho ibyo bita rabdomayolysis imiti ituma habaho ah, gucikagurika ku ngingo zimwe z'umubiri iyo miti nayo ishobora gutera ibibazo So, nk'uko nabivuze rero ha- impyiko zishobora guterwa n'ibintu byinshi harimo imiti harimo infection harimo eh, gutakaza amaraso kurwara indwara z'impiswi zituma ama- amazi atakara n'ibindi byinshi cyane Mm.
ubwo Yego.
rero icyo gihe iyo impyiko zigenze gutyo ushobora guhura n'ikibazo cy'uko impyiko zihagarara zishobore kuyungurura ku giti cyazo Mhm. Ye- Mm.
reka twongere twakire abandi bakunzi b'ijwi rya amerika mu twihanganire ko telefone zirimo gukora nabi abo ah, hari izirimo gucika hari izitarimo kunyuramo ariko ku murongo ubu turi kumwe na blaise blaise uranyumva blaise gabanya radiyo yawe turumvikana se ni blaise
yego Eh, gabanya radiyo yawe turimo kuyumva inyuma aho ngaho hanyuma ubaze ikibazo cyawe bureze uranyumva reka tu- tumve gerard bureze ubwo turamugarukaho mu kanya telefoni ye ifite ibibazo gerard turi kumwe
komeye murakomeye Eh, turakomeye nawe se
yego murakomeye cyane Eh, ni uko- ekomeye twumva uwo muganga mwatumiye n'ishajwe ntihariko arasigura ivyo bintu Eh.
ndabashimiye cyane ku nyishu ariko aratanga ni inyishu yo- yorohereza umunyagihugu nubwo kuko iyo ndwara ni indwara ifata abantu uwo ari we wese n'uwo ya- yabivuze umuto n'umukuru ni ukuri aheze kuvuga yuko iyo ndwara y'ama- y'amavyigo ko ari indwara iza isanga iza- iva ku- ku- ku mazi umuntu yanyoye cyangwa imiti narashaka kumubaza hari habuze yuko nk'abantu usanga bari- bakora imibonano impuzabitsina iminsi i- i- i- iminsi myinshi yuko ashobora kurwara iyo ndwara y'amafyigo nkashaka kubaza none iyo ndwara ikomeye ako kantu bavuze yuko gasha gatanga intuzeye wumva umuntu amaze kuko akajyamo ivyuma aba yamaze kuba ntuzeye aba yamaze kononekara nta kuntu umuntu- abantu amafyigo yamaze kononekara nta nta kuntu nta bu- nta kuntu umuntu ashobora kuronka yindi vyigwa agasubira kuba muzima ubuzima bwa- bwa- bukagira bukabandanya Mm.
nashaka kubaza ikindi kibazo nta shano bifitane ni- na kiriya kintu nico bita nuzeye insuffisance renale hama nkaba shaka kubaza none iyo iyo ndwara ko yavuze yuko ifata abacu n'abaku- n'abakuze mugabo abato abato bayigwara gute abakuze birumvikana bumva ko wewe avuga yuko abakuze baba bavana n'ibintu banywesha nk'ibiki Nk'aba- nk'abana bayigwara ni kuva ku myaka ingahe gushika ku- kuringana nabo bakuze abo ikunda gufata cyane n'abagore canke n'abagabo ngomba kubaza nk'igitsina coza imbere gufata iyo ngwara kuko baravuga yuko iyo ngwara ikunda gufata nk'abantu b'abapapa canke abantu b'imisore usanga bakora cane ugasanga amafyigo yabo ya- yononekaye ekomeye amafyigo umuntu ashobora kubaho ni ukuri ntashobora kugira ne amafyigo ni ikintu ca mbere uriko araba gifise akamaro kanini cane ngo niyo atuma umuntu ivyo akora vyose kweri kuko usanga ubuzima bw'umuntu wese arafise ibihimba vy'umubiri usanga bifise akamaro yuko ngo amafyigo rero ngo afise ngo- ngo- ngo ikimazi kinini cane Mm, nashaka kubaza none yabisobanuye.
wewe ko yatohoze ivyo bintu vy'amafyigo nyene nashaka kumubaza none ayo mafyigo amaze amaze ku- ku- kumera nabi akononekara umuntu arashobora ku arash- yonora- i- i- arica dine faso directe ubye canke umuntu azoguma agira souffrance jusqu'à à la mort oui ngo bakubaza nivyo periode d'incubation Mhm. Ye hanyuma wari warumvise ko eh, abakora imibonano mpuzabitsina kenshi bishobora kubatera impyiko
yego ivyo bintu ushobora ariko umuntu ashobora kubivuga arashobora kumva urashobora kumva ibintu abantu bayivuga Mhm.
ico kintu rero nari nashumvise yuko umuntu akora imibonano mpuzabitsina umwanya munini canke iminsi myo- iminsi yose canke ibiki ashobora kurwara kurwara iyo ndwara yo- yo ma- yo- y'amafyigo Mhm. ndetse bwa muganga aratubwira Eh, kuko ibyo yari yatubwiye ntabwo ibyo uba- byari birimo
yego Ye- na- na- nagize kubyumva na- naduha umuco nawe nyine Mhm.
ndazi ko abizobereyemwo ko a- abizobereyemwo abantu nk'abo n'abantu bazize umu- ubuzima bwacu n'abantu usanga bazi ibintu vyize amatere de la sante Mm.
rero ashaka kumubaza yuko ico kintu coba kirimwo n'aba yego hama umuntu bishobotse agire nte
Ye, reka- aronke i- umuco utomoye Ye, re- urakoze gerard reka tumuhe umwanya ubwo agusubize Ah, dr william um, gerard mwumvise ibibazo bye nimugerageze kumusubiza rero numvise numvise ibibazo bye reka ngerageze kubisubiza Eh, Eh, nk'uko yatangiye avuga ko imibonano mpuzabitsina ishobora gutera impyiko mm, Eh, yenda abantu baba babyumva nabi kuko tuzi ko imibonano mpuzabitsina ntabwo ari kuba wayikoze ugahita urwara impyiko ntabwo ari byo ariko tuzi neza ko mu mibonano mpuzabitsina harimo indwara zishobora kunyuramwo Eh, harimo nka sida harimo imi- eh, imitezi mburugu n'ibindi izo ni indwara imiti eh, umuntu afata cyangwa se mikorobe ubwayo ishobora no kugera ku mpyiko ikaba yazica cyangwa se ikaba yazangiza Eh, izo nazo ni indwara ziba zatewe zaturutse mu nama mpuzabitsina nk'uko ushobora kurwara malariya igatuma utakaza amazi menshi ukaba warwara impyiko nanone ari malariya warwaye So, imibonano mpuzabitsina nanone indwara zituruka muri iyo mibonano mpuzabitsina zishobora gutera ikibazo ku mpyiko nk'izo ndwara navuze harimo na sida kuko murabizi neza ko abantu ba- benshi barwaye sida bakunda no kugira ikibazo cya icyo yavuze ngo insufficience renale cyangwa renal insufficiency mm.
nabyo bishobora kubaho kubera ko iyo umuntu atakaza amazi menshi ubwo impyiko ziba zitangiye kwangirika iyo ni indwara ishobora kugaragara mbere cyane y'uko tudekarara cyangwa twemeza neza ko impyiko zahagaze burundu kuko impyiko eh, harimwo nako babwiye uburyo buri acute cyangwa zihuta gupfa ariko hari n'uburyo buri koronike ziba zimaze igihe kinini zarapfuye ubwo rero izo ndwara zose iyo zitavuwe zishobora nazo kwica impyiko nk'uko yazivuze Mm.
icya kabiri yabajije ah, ni ikijyanye na- n'impyiko ah, kuba yenda uburyo bwo kuzoza cyangwa zo ku- zo kuzisukura eh, byaba byoroshye cyangwa bituma umuntu yaba yagira ubuzima bwiza nyuma nk'uko nababwiye ushobora kurwara impyiko wakwitorogera kwa muganga zitarangirika cyane ukaba wayungururwa wa mwanda wari ugiye kuzica zikongera zigafunguka kuko harimo akayunguruzo mu mpyiko kayungurura imyanda yose ikavamo ikenewe ntisohoke umubiri ukayisubirana idakenewe igasohoka iyo rero ako kayunguruzo katarangirika icyo gihe nk'uko nababwiye gashobora kangizwa na mikorobe infection cyangwa se ikindi kintu cyose inflammation zishobora kwangiza akayunguruzo kaba mu mpyiko mbega mufate impyiko nk'akayunguruzo kayungurura umwanda murabizi akayunguruzo kayungurura icyayi Mhm.
iyo uyungurura amajyana agasigara amazi agahita niko n'impyiko zikora ayo majyana asigara ni nka bya bindi mubiri biba bikeneye ariko amazi ahise ni bya bindi umubiri udakeneye bigomba gusohoka iyo bidasohotse bikagumamwo nibyo bitera bya bimenyetso byose nabugiye harimo kubyimbagatana k'umubiri n'ibindi gucika intege gutakaza ubwenge eh, no kuba udashobora ku- kubyimbagatana umubiri wose udashobora kuyungurura impyiko zawe bikaba byanakuviramwo urupfu Mm.
ibyo rero yavuze ko ushobora gukira biterwa na stage cyangwa se n'igihe washyigiye kwa muganga tukagushyira mu cyicaro kiri acute cyangwa kiri chronic Mhm.
ikiri acute rero ushobora kuyungururwa ukaba wakira ariko ikiri chronique umuntu ntashobora gukira uba ukeneye kuzagenda uh, tukakohereza ahantu hatari mu rwanda kuko mu rwanda ntabwo turabigeraho ukaba wahabwa indi mpyiko ibyo bita kidney transplant umuntu muzima utarwaye impyiko uh, witwa doneri cyangwa se umu- umutangampyiko akaba yayiguha hanyuma wowe iyawe ba- irwaye bakayikuramo ukabona inshyashya nicyo gihe ushobora gusubirana ubuzima buzira umuze impyiko ishobora kuyungurura ariko buri gihe eh, kugira ngo ubone umuntu uguha impyiko yindi ntabwo biba byoroshye bifata n'igihe kirekire cyane kuko n'ababanza gupima ye ko ari nzima Mm.
no kuba muhuje Eh, ubwo rero kuri icyo kibazo yamaze agace uko umuntu ashobora gukira burundu biterwa n'uko ah, urwego rw'impyiko kwangirika ruba ruriho mhm.
Eh, ndumva ari ibyo ngibyo nibuka bivuze yabajije, nyine ko ba- kereka abantu n'abandi- bagombye kwisuzumisha kare kugira ngo bamenye niba koko em, impyiko ida- idafite ikibazo ni- ibashije kuvurwa ka- hakiri kare umuntu akiri
ni nabyo tujya dushishikariza abantu niya ko ntabwo ugomba kujya kwisuzumisha ari uko warwaye bifata igihe cyane cyane ugeze mu myaka y'izabukuru kuko uko igihe umuntu agenda akura niko na ogani zize cyangwa se ibice by'umubiri bigenda binanirwa umutima impyiko amara umwijima n'ibindi bisaba ko yibura umuntu agira cekapu cyangwa kwisuzumisha yibura rimwe mu mwaka cyangwa kabiri abishoboye ukareba uko bihagaze kugira ngo wirinde hakiri kare Mhm.
impyiko rero iyo zamaze kurwara biragoye kuzivura biranahenze kuzivura ariko iyo wisuzumije ugasanga zitangiye kwangirika umuntu azifatiranya kare akaba yakuvura zigakira burundu utagombye kujya muri stage nababwiye ziri acute na koronike Mm. gerard yibazaga n'abakunze kugaragaraho uburwayi bw'impyiko mm, niba ari abagore cyangga abagabo aba- abo- ababoneka kurusha abandi n'abahe
nk'uko nababwiye ibintu bitera impyiko kurwara ni ibintu umuntu aba yakoze cyangwa indwara aba yarwaye cyangwa ibintu biba byateye ikibazo biterwa rero nu- nu- n'uko umuntu ibyo bintu byose yahuye nabyo mu by'ukuri ntaho dufite sitati ivuga ngo ni indwara y'abagore kurusha abagabo cyangwa y'abana Mhm.
icyo namutangariza ni uko iyi ndwara ishobora gufata uwo ari we wese ku myaka iyo ari yo yose igihe icyo ari cyo cyose Mhm. yereka ubwo noneho twakire na habonimana habonimana turi kumwe
hano ye turi kumwe habonimana ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego iki ikibazo mfite Mm.
Ah, iki- iyo ndwara none ko tubona iyi- yari indwara igukwaze kandi numva itoroshe ni ko umuntu yokora kugira ngo niburi buri ikintu umuntu yokora ah, uretse uko kwisuzumisha kugira umuntu yikingire ndetse yirinde kuba uzi usanga hariho abantu usanga bafite ubuzi butandukanye ugasanga n'umwanya uraba- ura- urabagora wo kuba mugenda kwisuzumisha cyangwa n'ibindi n'ibindi Eh, uko ungana umuntu yoyikingira ye urakoze hab- niko umuntu niko umuntu yokora kugira ngo yikingire Eh.
iyo ndwara kugira ngo ntipate uretse kugenda kwipimisha kuko usanga kwivuza kwivuza eh, usanga bigoye kuruta kwikingira Mm.
utuma wikingira umenye ko umuntu yawe yashobora kwikingira kugira ngo eh, nti- ntarinde gushakisha uwo mwanya wo kujya kwivuza Eh.
natubwira nansobanurire neza ati niko umuntu yokora kugira ngo yikingire iyo ndwara ye turamuha umwanya kubwire rwose ibyo uvuga nibyo kwikingira biruta kwivuza kuko kwivuza birahenze kandi nanone n'amagara y'umuntu aba ya- yahazahariye Ah, mu kanya rero muganga araguha umwanya aragusobanurira aguhe ye reka twa Badusobanurire, yego samweri ikibazo cyawe cyumvikanye reka twakire na samweri
eh,
samweri
wi mahoro neza ye ni amahoro nawe se
ni sawa cyane ye ikibazo cyawe
egome muntahereze uyu mutumire ye akumvise
ni wihe Mm, ah, nagomba yego
jewe mfite akabazo ngomba kubaza uwo mutumire kugira ngo kubera ko iyo ndwara igoye cyane kandi urumva ko ikomeye kandi umuntu amaze kuyirwara bisaba uburyo bwinshi kubera ko bizinze nagomba ndamubaze kugira ngo aduhe ibimenyetso biranga
Yo, ba- ibonekeza Mm.
bitebwe bisaba tubone ko tumenya ibimenyetso imbere y'igihe ibyo dushaka rero abi- aduhe umuco w'ibimenyetso kugira ngo bikunde umuntu amenye ati bimeze uku n'uku n'uku yumvise ibyo bimenyetso Mhm. Ye, urakoze Yego.
Eh, urakoze samweli Sawa.
reka ubwo duhe um- umwanya muganga noneho abasobanurire dr william mwabumvise habonimana ubaza uburyo bwo kwirinda hanyuma na samweli nawe ubaza ibimenyetso umuntu yabona hakiri kare kugira ngo abe yahu- abe yakwihutira kujya kwa muganga indwara itazarira kumuzahaza
yego uburyo bwo kwikingira buroroshye kandi burasobanutse icya mbere ni uko ah, umuntu agomba kwirinda gutakaza amaraso ni ukuvuga ngo washoboye wakomeretse cyangwa ufite ahantu uva cyangwa se ufite indwara ituma amaraso yawe eh, aba makeya mu mubiri ibyo bita anemi ugomba kwihutira cyane cyangwa anemiya ugomba kwihutira cyane kujya kwa muganga kugira ngo bakongerere amaraso cyangwa baguhe imiti yongera amaraso ikindi ni uko igihe ah, wa- wagize ikibazo cy'ibita hypovolemiya cyangwa watakaje ah, amazi menshi mu mubiri ugomba kwihutira gusubizamo amazi ibyo bita serumu ukaba wayabonye ko iyo uyabonye ntabwo impyiko zishobora gupfa kuko amazi aba agusubiyemo ndetse ah, na minerals cyangwa ibyo za potassium na na sodium zisubira mu mubiri vuba iyo baguhaye amazi yo kwa muganga iyo warwaye nk'impiswi ukaba uhitwa cyane ushobora gutakaza amazi impyiko zigahita zihagarara ikindi abantu batanywa amazi jeniya kunywa amazi ni ikintu cya mbere gifasha impyiko buri munsi kuko abantu batanywa amazi nibura umuntu akwiye kuba umuntu ufite ibiro mirongo irindwi akwiye kuba anywa hagati ya litiro eshatu n'enye ku munsi ariko nk'uko mubizi ni abantu bake cyane bitabira kunywa amazi ikindi cyarinda impyiko umuntu yakora kwirinda impyiko ni ukunywa imiti ubanje gusoma neza iyo miti ko idafitiye ingaruka ku mpyiko kuko hari imiti myinshi dukoresha ishobora gutera ikibazo ku mpyiko cyane cyane imiti yitwa diuretics imiti ituma umubiri utakaza amazi ikindi eh, tugomba ku- kuvura n'indwara n'indwara z'impyiko bwite nk'amabuye hari impyiko zijya zirwara sitone ziba bita amabuye utubuye dufata mu mpyiko zigatuma inkari zidashobora ku- ku- kumanuka kuko iyo muzi neza ko inkari zikorerwa mu mpyiko iyo zidashoboye gusohoka zishobora kwicana z'impyiko kubera buroke cyangwa obusitaragisiyo icyo gihe iyo wagize icyo kibazo cy'utubuye kigaragara mu mu mu- mu mpyiko ugomba kwihutira kujya ku mu- kwa muganga utwo tubuye akaguha imiti ikuramo utwo tubuye cyangwa bakakubaga bakadukuramo ibyo byose ni uburyo bwo kwirinda kwangirika kw'impyiko So, mu- harimo rwose ibyicaro harimo indwara harimo ah, infection harimo n'imiti ishobora gutera ibibazo n'ibintu bitatu ku cyuwo dusoreza aho avuga ibimenyetso kuko nahoze mbibabwira kare harimo ikimenyetso cyo gucika intege cyane nicyo kimenyetso cya mbere no kubabara mu mugongo ahagana mu mugongo inyuma mu rutirigongo ku mpande zombi iyo ari impyiko zombi zirimo kwangirika cyangwa imwe muri zo umuntu arababara bikabije ariko icya mbere acika intege bidasanzwe ku buryo adashobora no kuzamuka esikariye cyangwa ahantu haterereye adashobora kuhazamuka cyangwa no guhaguruka aho yicaye harimo kugenda umuntu abura umwuka umwuka ukamubana muke igihe ahu- ahumeka harimo gutakaza ubwenge cyangwa kuvuga ibintu bidahuye hanyuma hakabamo no kubyimba umubiri ikimenyetso cyiza nyuma y'ibindi byose ni ukubyimbagatana umubiri mu maso eh, mu nda n'igi- n'ibihimba noneho bigaherutswa no gutakaza ubwenge umuntu ajya muri koma ndetse bishobora kuvamo n'urupfu ibyo ni byo bimenyetso by'impyiko tuzi twese nk'abaganga Mhm. ibyo ni ibimenyetso biza umuntu akabibona impyiko zarageze kure cyangwa n'ibyo yabona bimwe bitangiye aka- akavuga ati reka nihutire kujya kwa muganga nsuzumishe
bigitangira nibyo bimenyetso umuntu abona Mhm. Ye.
Mm.
reka twakire na pacifique pacifique uranyumva
ndarumva cyane Ye, ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye banza mu mpere mwiri uwo mutumire Mm, yakumvise
Eh, ikindi ikibazo rero nari ifise ku iyo ndwara y'amasigo ni uko twumva ari indwara ikomeye kandi twumva ngo iyo bizimvye ku kungene baba bayivura rero nagomba ndamubaze mbega iyo ndwara yo- ikintu iyo ndwara yoba iterwa n'iki cyangwa ikintu umuntu yokora kugira ayirinde cyoba ari giti cyangwa cyangwa ikindi kibazo nagomba kandi kumubaza mbega iyo bishyitse nk'umuntu bakamubaga bakamubaga bakayakuramo cyangwa bakamukora mbega arongera gukira agasubira kumera nk'uko nk'uko ubwa mbere yoba yari akomeye akongera gukora ibikorwa nk'uko ubwa mbere byagenda Mhm.
icyo nicyo nagomba kumubaza Ye, urako- urakoze pacifique ibibazo byawe asa nkaho yakomeje kubisubiza ibyo bijyana ni- n'igite- n'ibitera iyi iyi ndwara y'amafyigo nyine impyiko Eh, ubwo m- mu kanya ntihaza kuboneka akanya buriya turongera tubisubiremo ariko yabisubije sinzi niba wa- wakurikiye n'ibimenyetso yari amaze kubivuga reka ubwo tubanze twakire nsanzimana nsanzimana uranyumva
umva musorizo mutumire Eh, arabumva ikibazo cyawe nanjye na ikibazo nabazaga hari umuntu ugenda bakamukuramo impyiko zararwaye bakamushyiramo izo nde Mm.
ese zi- zikomeza gukora akomeza kumuzinga nk'ukuntu yakoraga bisanzwe Mhm.
iyo bamuguraniye izindi mpyiko zitari iziwe Mhm. yabivuze mu kanya ko babanza bakazipima bakareba niba uwo muntu bahuje ko ari ibintu bimara igihe ba- babanza kubisuzuma hanyuma bakabona ku- kuyimuteramo Birasa kandi bamura- yavuze ko mu rwanda bamurakoze.
ntabwo bari babikora ubu ngubu urakoze Birasa cyane bamurakoze.
urakoze cyane nsanzimana ariko ubwo naha ijambo muganga akagira icyo abivugaho Yego.
Eh, dr william Mura- yego murakoze nk'uko yabibazaga impyiko eh, kuyiterwa ntabwo byoroshye kuko isaba ko habaho ah, umuntu uyiguha Eh, bifata igihe kandi nk'uko navuga ko tutabikora mu rwanda bisaba ko ujya ahantu babikora eh, babimenyereye cyangwa bafite abaganga b'inzobere bashobora kubikora twe ntabwo turabagira Eh, n'abo dufite barimo kurangiza kwiga ubu ngubu ntibarabona ibikoresho n'aho kubikorera hatunganye ku buryo twavuga ko turi ah, dufite ubushobozi eh, bwabikora ariko muri gahunda ya minisiteri y'ubuzima ngira ngo bidatinze u rwanda ruzaba rushobora gukora icyo gikorwa hano mu rwanda uretse ko hari abajya baza bakabihakorera eh, bitewe n'ibikoresho bafite na n'ubumenyi n'ubuhanga eh, bafite muri ibyo byo gukora impyiko ariko umuntu uhawe impyiko kubera uburwayi akabona n'impyiko nshya hari n'ibyo agomba kwitondera gukora cyangwa no kubuzwa kongera kugira kuko n'ubundi izo aba abonye ziba ari impyiko nk'izindi aba ari impyiko nzima ariko aba akwiye kwitondera kongera kurwaragurika kandi umuzi ko kurwara umuntu atabyirinda ariko icya mbere ni ugukuraho cya kindi cyateye impyiko ya mbere gupfa nuba ari infection yagize agomba kutongera kugira infection kuko n'impyiko abonye ashobora kongera kuyigira akaba yarwara nuba afite indwara nka cyane cyane ibyo tuzi bitera impyiko ni umuvuduko w'amaraso uri hejuru na diyabete iyo ibyo utabyivuje neza bishobora kwangiza impyiko zawe muri ibyo byose dusaba abaturage ko bashobora kwitondera cyane izo ndwara bazirwaye bakazivuza neza bakazikontorora ku buryo bijya ku gipimo kiri kimeze neza ko tuzi ko diyabete iri hejuru n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyangwa uri hasi ushobora kwica impyiko ku mpande zose ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kwitondera cyane kuko iyo utivuje neza indwara runaka ikagera mu maraso ishobora kugera no ku mpyiko ikaba yakwica ka kayunguruzo kayungurura amaraso ariko umuntu wahawe impyiko rwose ashobora kubaho neza akagira ubuzima bwiza buruta ubwo yari afite akanakira impyiko ye ikongera igakora yahawe ikamera nk'iyo yari afite mbere itarangirika
twakire twakire elizabeth ku murongo elizabeth uranyumva elizabeth uranyumva ikibazo cyawe
ashobora kuba amayesamasiyo mu masigo none kugira bayavure amayesamasiyo imiti bayatanga ni iyihe cyangwa ikindi havuge ni icy'amabuye ashobora kuza mu masigo none yatubwira imiti ishobora gukurayo mwayo mabuye baturiwe barabara kuko nawe afite ikibazo nk'iki urakoze elizabeth ese urahagana he
ndi burundi
reka twumve niba undi mukunzi w'ijwi rya amerika inosa ari ku murongo nawe tumuhe ijambo inosa uranyumva inosa ku murongo wa telefone uranyumva
ndabumva ikibazo cyawe
bashaka kubabaza none iyo ndwara y'amasigo ukuntu uburyo umuntu yoyirinda cyangwa umaze kuyandura imyitwarire yogira kugira ngo ntigume ikura cyane mutubarize umutumire ukuntu umuntu yobigenza n'ibimenyetso byayo umuntu bishobora kugaragara ku muntu yoba yayanduye yari yabivuze mu kanya
ariko umuntu amaze kuyandura ntitwabyumvise icyo babivuze ko imyitwarire yogira kubera na cyane cyane yuko kuyivuza bizinze cyane ibyo ndibaza ntarabitanga kwinyisha reka tumuhe umwanya noneho ubwo agire icyo ababwira dr william elizabeth na ntuza na inosa barabajije nkabasubiza
yego barabajije ku kijyanye n'impyiko y'urwaye ukuntu wazivuza ko bihenze ibimenyetso byaraye nabivuze ntabwo ndi bubisubiremo ariko ku kintu yenda baziho cyane kijyanye na n'impyiko ko ziba zangiritse n'ukuntu umuntu yakwitwara amaze kumenya ko zangiritse iyo zangiritse impyiko ni uko nabivuze iyo zitarangirika cyane tukakogereza impyiko cyangwa tukayungurura amaraso icyo gihe impyiko zirongera zigakora iyo bikiri kare ariko iyo zamaze kwangirika burundu bisaba ko izo mpyiko iyo mpyiko twakomeza kukogereza kugeza igihe uzabona tukayungura amaraso yawe kugeza igihe uzabona umuntu waguha impyiko nayo imaze gupimwa bamaze kubona ko muhuje ikaba yajyamo umuntu akarekera kuyungururirwa amaraso kuko icyo gihe aba abonye impyiko nzima ishobora gukora akazi nk'ako iyo ngiyo yarwaye yakoraga mbere ariko nta kintu na kimwe wavuga ngo wakwirinda ahubwo ukwiye kwirinda indwara zose n'izo urwaye ukazivuza neza kandi ukazivuriza igihe ariko uriya mama wabanje wabajije ku kijyanye n'imiti ya antifuramatuwari antifuramatuwari nkuko muzizi ni imiti ikoreshwa cyane mu bitaro mu bigo nderabuzima n'ahandi hose icyo dukora gusa ni ukutayiha umuntu igihe kirekire kandi tukamuha doze imubereye ntumuhe doze iri hejuru kuko iyo umuhaye imiti ikarishye cyangwa doze ziri hejuru ashobora guhura n'ikibazo cy'impyiko ariko iyo umuhaye doze akwiriye kuba afata ku biro bye cyane cyane ukamuha n'iminsi mikeya ya antifuramatuwari ntumuhe igihe kirekire n'impyiko uba uzi egisipoje ariko nta kundi kuko iyo miti irakoreshwa nta kundi kuntu byagenda hari imiti rero dukoresha ariko iba ifite ingaruka kandi ntabwo twareka kuyikoresha kuko tutayikoresha nanone hari indwara zitakira zitabonye iyo miti nanone aho kugira ngo wicwe n'indwara tuguha wa muti nawe ufite ingaruka ariko tukaguha ku gipimo ni ku gihe runaka ku buryo wasiga utakwangirije impyiko
ye twibutse abatwumva ko bakomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukomeze gukurikira rero ikiganiro cyanyu ikiganiro ku byerekeranye n'impyiko impyiko iyo zagize ibibazo cyangwa se n'ibimenyetso bigaragara mbere y'uko umuntu atangira kugira ibyo bibazo ngo akenere n'ubufasha bwo kwa muganga mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku buryo bwo kuyungurura amaraso diyarize nagira ngo nk'umwanya abandi bakunzi b'ijwi rya amerika babaze ibibazo regisi umwanya ni uwawe
hanze kubaramutsa Eh, ukomere cyane ikibazo cyawe
ndashaka kubaza nk'ubu ibintu bishobora gutuma umuntu agira iyo ngorane y'amasigo bigatu- kugira dushobore kuyirinda
Mhm, muganga yari yamaze kubivuga mu kanya
Mm,
wakurikiye ikiganiro kuva dutangira
mm.
none ntabwo wabyumvise ibyo yavuze se yari amaze kubisobanura bi- byinshi indwara imiti kutanywa amazi ahagije ah, yab- yasobanuye byinshi cyane ku- kuva dutangira ubwo nihaboneka akanya mu- mbere yo gusoza ashobora kuza kuba- kubabwira ukomeze ukurikire haraza kubabwira muri makeya mbere y'uko dusoza ikiganiro
yego Eh, urakoze cyane hanyuma joseph joseph turi kumwe ku murongo wa telefone
yego ndabumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, nagira ngo mubanze munsurize uwo muganga Eh, arabumva
Eh, ikibazo nari mfite hari aho bikunda kuvugwa ko abantu bakunze kumara igihe kirekire bicaye bakunze kurwara impyiko urugero nk'abashoferi cyangwa abakozi bo mu biro ibyo bintu byaba ari byo Mhm. Ye, ni- ni- Eh, ikibazo cya kabiri Mhm. yego Eh, nk'abadamu ba- batwite bakunze ngo kugira ibibazo by'impyiko byaba biterwa n'iki Mhm. uravuga mu gihe batwite cyangwa
Eh, batwite abadamu batwite Mhm.
Eh, Eh, ibibazo byanjye ni ibyo murakoze eh, urakoze urahagana he joseph
ngewe ndi mu ntara y'amajyepfo Mhm.
mu rwanda Eh, urakoze cyane rero kuduhamagara no kubaza ikibazo cyawe reka duhe umwanya muganga noneho agusubize
Eh, sawa
Ubu nk'uko yabivugaga abantu bakunda kwicara mu biro cyane cyangwa gutwara imodoka nta nta na kimwe tuzi gishobora gutera umuntu impyiko kubera ko yicaye umwanya muremure cyangwa se ah, yatwaye imodoka ari icyo tuzi ni uko iyo umuntu aho ari hose yaba yicaye cyangwa akora cyangwa agenda igihe atanywa amazi bishobora kumuviramo kurwara impyiko kutanywa amazi ni ikibazo gikomeye cyane ariko hari n'ibindi bishobora gutera impyiko ah, kubera akazi ahantu hashyushye cyane nk'ahantu hari imashini zishyushye nko mu modoka murabizi ko imodoka iyo umuntu ayitwaye umwanya muremure ari moteri cyane cyane ariya makamyo aba afite ubushyuhe budasanzwe iyo umuntu ari muri ubwo bushyuhe ntashobore kunywa amazi ara ara ara ara azana abira ibyuya byinshi iyo ubira ibyuya byinshi hari abantu bashobora gutakaza amazi menshi cyane kubera kubira ibyuya iyo ubize ibyuya byinshi bishobora kuviramo gutakaza amazi menshi mu mubiri ndetse impyiko zawe zigapfa kubera ko udashoboye kongera ayo mazi mu mubiri ngo unywe amazi bisanzwe ushobora kurwara impyiko kubera ko wabize ibyuya byinshi ugatakaza amazi menshi niyo mpamvu twibutsa nawe ubwo tumwibutsa ko aho ari hose ntabwo ari akazi uba ukora ahubwo ni ukuntu utakaza ayo mazi cyangwa n'indwara uba ufite cyangwa ni imiti uba wanyweye ishobora gutera impyiko icyo gihe rero tubwira abantu ko aho waba uri hose waba uri mu muriro wicaye waba uri mu kazi uhagaze waba uri mu ibarizo waba uri kwa muganga uvura ukwiye gushaka umwanya wo kunywa amazi ku munsi nibura nk'uko navuze ngereranyije ku muntu ufite ibiro mirongo irindwi agomba kunywa hagati ya litiro eshatu cyangwa enye ku munsi kuko utanyweye amazi kandi utakaza amazi bishobora kuviramo kurwara impyiko cyane cyane iyo urwaye nk'izindi ndwara na diyare ishobora gutakaza amazi menshi ushobora nabwo kurwara impyiko kuko nahoze nisobanura kare ikindi avuga ku bagore batwite ntabwo gutwita ari indwara gutwita ni uburyo buri fiziyologike ni uburyo busanzwe bubaho bwo kororoka ntabwo rero umuntu utwite ashobora kurwara impyiko kereka afite ikindi kintu cyangwa indi ndwara cyangwa ubundi burwayi asanganywe ariko akaba anatwite bushobora kumutera impyiko cyangwa afite imiti afata nayo ishobora kumutera impyiko ariko anatwite ariko ntabwo na kimwe tuzi gituma umubyeyi utwite ashobora kurwara impyiko kuko yatwise ntaho bihuriye
kunywa amazi muratubwira ko umuntu agomba kunywa amazi cyangwa se kubira ibyuya ko bishobora gutuma umuntu atakaza amazi icyangombwa rero ni ugusimbura ayo mazi avuye mu mubiri ariko gututubikana ubundi kubira ibyuya bavuga ko ari ibintu byiza bishobora gufasha umubiri kuko nabyo bituma ya myanda igabanuka isohoka ariko iyo utakaje cyane amazi nta yandi yinjira byo bishobora kuviramo kurwara impyiko
ye twakire na elvisi elvisi uranyumva
mwiriwe neza ndabaramukije mwiriwe uri he
mu rwanda
ikibazo cyawe
banjye gusubiza umutumire ndamuramukije kumwene yadusuzumiye kuri icyo kibazo kijyanye n'isigo hanyuma ikibazo nagomba kumubaza yavuze yuko uwo muntu ashobora kuza arayisuzumisha kugira ngo amenye yuko iyo bararwaye iyo ndwara noneho buri gihe mu kwezi cyangwa mu mwaka umuntu yakwisuzumisha kangahe kugira ngo aze aragenda kwa muganga kugira ngo babimusuzume agomba kumubaza murakoze urakoze elvisi muganga william ni mu musubizi
yego kwipimisha impyiko si n'impyiko gusa umuntu yakabaye yipimisha kuko impyiko ushobora kuzipimisha ugasanga zo ni nzima ariko ufite indi ndwara ahubwo ni ukwisuzumisha umubiri wose ukareba ko nta ndwara ufite nta infection ufite nta miti unywa yaba yagutera ibibazo ukaba wavugana na muganga akasuzuma imiti ufata iyo ari yo ni ukuvuga ngo ukwiye kubonana na muganga yibura rimwe cyangwa kabiri mu mwaka kugira ngo urebe ubuzima bwawe ko buhagaze akugire inama ndetse asanga hari n'imiti ufata nk'iya diyabete cyangwa iy'umuvuduko w'amaraso akugira inama imiti wafata myiza na dozi nyayo kugira ngo udashobora kwangiza impyiko zawe ibyo byose ni uko bisaba uburyo n'ubushobozi ariko byakabaye byiza umuntu uwo ari we wese afashe umwanya akegera ikigo cy'ubuvuzi kimwegereye akisuzumisha atarinze ko yarwaye ikintu runaka cyatumye aza kwa muganga ariko akagenda ari na muzima akisuzumisha ariko cyane cyane abantu bafite indwara babana nazo nka diyabete n'umuvuduko w'amaraso bagomba kuba hafi ya muganga kugira ngo buri gihe basuzume uko impyiko zabo zihagaze kuko bo baba bafite amahirwe make yo kurwara impyiko kurusha abandi bazima badafite izo ndwara ziri koronike zindi bagendana nazo
iki kibazo cy'impyiko n'amazi no kunywa amazi kugira ngo umuntu abashe gukura n'imyanda mu mubiri ni ikibazo kitoroshye kuko abantu benshi ari uvuga ati ngewe nta myota mfite ntabwo numva nkeneye kunywa amazi hari abantu batagira umuco wo kunywa amazi abangaba ndabona hari hashobora kuzaba igihe gihagije cyo kugira ngo umuntu abasobanurire akamaro k'amazi mu mubiri ariko uko numvise mwabitubwiye mwatubwiye ko ari ngombwa ko umuntu anywa amazi n'umwana mutoya umuntu yagomba kuyamuha
cyane rwose ndetse abana na- n'abana batoya bagomba kunywa amazi Eh, icyiza cy'abana batoya ni uko badatakaza cyane amazi kubera ko bayabona muri byinshi Ah, ba- ba- ibyo banywa cyane babagaburira ba- babonamo amazi ibyo ibyo tunywa byose biba birimo amazi menshi Mm.
hafi mirongo icyenda ku ijana biba birimo amazi ariko ku bana by'umwihariko bo baba bafite ah, n'umubiri ukiri muto na- ni- ni- n'ibice byabo bikora neza ku buryo impyiko n'ubundi nk'uko nababwiye kare bifite ubushobozi bwo gufata amazi iyo bwamaze kubona ko umubiri ufite amazi make bufata amazi bukayabika impyiko zifata amazi zikayabika iyo wanyweye amazi menshi impyiko zifata amazi zikayasohora So- so impyiko imeze nka- nk'imashini Mhm.
irapompa ikagarura cyangwa igapompa igasohora iyo yumva umubiri ufite amazi make cyangwa ufite amazi menshi Mhm. ese ubwo ntabwo ari ikibazo iyo umuntu agiye ku ku- ayasohora kenshi nyine nubwo aba yanyoye menshi ni ni byiza cyangwa haba harimo ikibazo
Eh, iyo usohora menshi cyane hari ubwo biba ari ikibazo kuko uba utakaza cyane kandi udafite ukuntu usubiza ibingana n'ibyo utakaje ariko iyo unywa amazi menshi ukayasohora byo nta kibazo kirimo Mhm. Ye. reka twakire na nduwayezu nduwayezu uranyumva
ndabumva cyane Eh, ikibazo cyawe
Eh, nagomba kubaza nabonye iyo ndwara yuko ari indwara y'amafyigo ukuntu amafyigo ataba afungishijwe neza ikibazo rero nagomba kubaza none iyo ndwara yoba yica iki kibazo kigira kabiri mbega umuntu iyo yumva atangorana afise mu mafyigo yoca yizera neza yuko amafyigo akora neza ikigira gatatu mbega ko nk'iyo habaye imbeho cyane jemba ahantu ruguru mu misozi iyo hakanye cyane rero umuntu arasohora amazi cyane rwose ku mwanya ku mwanya hafi ku mwanya ku mwanya Ho- iyo ndwara y'amasigo yo biterwa n'ibirere cyane ni utwo tuba tunari mfise murakoze cyane Mm, urakoze nduwayezu reka noneho ubwo mm, muganga agu- agusubize muganga william
yego murakoze iyi ndwara nk'uko babivuga ntabwo iterwa n'ikirere cyangwa imisozi cyangwa akazi umuntu akora kuko Mm.
impyiko ye irakubwira iyo ukeneye amazi impyiko irakubwira ukumva ufite inyota icyo gihe bisaba kunywa amazi ariko iyo ikubwiye ntuyu- ntuyumvire ntunywe amazi ushobora kurwara ariko icyiza kiriho ni uko no mu bindi turya haba harimo amazi menshi umubiri urakurura ugafata ayo mazi ariko atari uko uyanyweye ariko icyiza nanone icyo twamubwira ntabwo biterwa n'ibyo ukora cyangwa n'agasozi ah, ikirere utuyemo gishobora kuba wagira impyiko gusa twemeranya neza ko impyiko ishobora guterwa n'uko utanywa ayo mazi cyangwa utakaza amazi menshi kurusha ayo urimo kwinjiza ku buryo impyiko zagira ikibazo ubwo rero icyo twamugiraho inama nuba akora ako kazi akaba ari mu misozi azamuka cyane cyangwa afite akazi katuma atakaza kabiri ibyuya byinshi yakabaye n'ubundi buri munsi yiha gahunda yo gushaka ukuntu agaruzamo ayo mazi kugira ngo arinde impyiko ze kuko twabwiye ko kunywa amazi igihe cyose bifasha impyiko kumererwa neza akajya yiha gahunda agafata amazi akayanywa nyuma yo gukora ako kazi nibura ku munsi akagira amaritiro runaka ashobora kwinjiza gusubizamo kugira ngo arinde impyiko ze nta kundi umuntu yarinda impyiko kuko utazirinze ku- ku- kubura amazi ngo zipfe byaba ari bibi cyane biri- biraruta ko wahora unywa ayo mazi cyane cyane uzi ko ufite akazi gatuma utakaza cyangwa ugi- ubira ibyuya byinshi Mm. yabazaga niba iyi ndwara yica
iyi ndwara ya- irica rwose iyi ndwara kandi yica nabi kuko yica imaze kukumugaza umaze gucika intege ndetse ishobora no kwica n'ibindi bice by'umubiri harimo n'umutima ah, umwijima n'ibindi bice by'umubiri cyane cyane n'ubwonko irica kandi iyo igiye kwica rwose nta isiga kuko n'umutima urahagarara nk'uko nababwiye umwijima nawo u- u- umu- u- impyiko zifasha ah, gu- gutunganya amazi y'umubiri harimo na ziriya minerals cyangwa ibyo bita electrolyte harimo potassium na sodium iyo sodium idashoboye gusohoka ari nyinshi cyangwa potassium idashoboye gusohoka haba nko gusimbagurika k'umutima umuntu akagira akamera nk'urwaye umutima cyangwa rizime z'umutima zikaba zitera mu buryo budasanzwe ku buryo wagira n'ikibazo cyo bita cardiac arrest cyangwa umutima guhagarara Mm.
ubwo rero ko iyo ndwara koko y'impyiko iyo itavuwe cyangwa ngo warayirwaye mu buryo buri chronique ntubone iyindi urapfa byanze bikunze Ye. muri make uh, ndabona dusigaje amasegonda makeya yavugaga ko mu mbeho uh, asohora amazi menshi cyane mwamubwira iki
mu mbeho impamvu umuntu asohora amazi menshi igihe umuntu afite imbeho na- na- ibyo bita metabolisme cyangwa se uburyo ibiryo byotwa mu mubiri cyangwa bikoreshwa nabwo buriyongera iyo rero metabolism yiyongereye cyangwa se uburyo ibiryo birimo gukora mu mubiri bwiyongereye na na rizirita cyangwa se ibivamwo bisohokera cyangwa umwanda usohokera muri kwihagarika inshuro nyinshi Ye, murakoze cyane So, mu gihe cy'imbeho ni nk'uko byagenda mu gihe umuntu akora siporo niko bigenda Eh, murakoze cyane dr william kanyankore kuri ibi bisobanuro muduhaye mwakoze namwe inshuti kuba mwateze amatwi kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi na inosa kimenyi ku buhanga bw'ibyuma murakoze mwese mugire ibihe byiza